ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twaba teguriye mu kanya ndaza kuvugana n'abanyamakuru b'ijwi ry'amerika mu karere k'ibiyaga bigari turaza kandi kumva uyobora kino gisata cy'akarere k'ibiyaga bigari tende karekezi atubwira imigabo n'imigambi yo muri mwaka bibiri na makumyabiri n'ine ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi ndi kumwe na Eugenie Mukankusi Fidele Nyungabo na Oriane Itangishaka Ethiopia yaraye isinyanye n'intara ya Somaliland amasezerano ya mbere ayemerera gukoresha icyambu cyayo cya Berbera ku nyanja itukura Eugenie Mukankusi byatangajwe n'ibiro bya minisitiri w'intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed Ethiopia ubusanzwe yiyambaza igihugu gituranye Djibouti mu bijyanye n'ubuhahirane bunyura mu nyanja abiye mu muhango wo gusinyana ariya masezerano na perezida wa somaliland muse bihi abdi mu murwa mukuru wa ethiopia addis abeba yagize ati ibi twari twarabyumvikanyeho n'abavandimwe bacu ba somaliland none uyu munsi dusinya amasezerano ni amasezerano agiye guha ethiopia uburyo bwo gukora ibikorwa by'ubucuruzi bwo mu nyanja mu karere izabona uburyo bwo gukodesha ibigo bya gisirikare mu nyanja itukura nk'uko redwan hussein umujyanama mu by'umutekano wa minisitiri abiy yabivuze uwo muyobozi yanavuze ko somaliland ishobora kuzahabwa imigabane mu isosiyete y'indege Ethiopian Airlines ariko yirinze kugira ibisobanuro birenzeho atanga Somaliland ntiyemewe n'amahanga yose nubwo yatangaje ubwigenge bwayo yitandukanya na Somalia mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na rimwe Somalia ivuga ko Somaliland ari ubutaka bwayo muri Kenya polisi yataye muri yombi abantu ikekaho uruhare mu iyicwa ry'umukinnyi ngororamubiri w'umuganda Oriane Tangishaka igipolisi ca kenya kivuga ko cafashe abagabo babiri kivuga ko bafise uruhara mu rupfu rwa benjamin kiplagat ikiziga c'uwo munonosi yishwe asogoswe imbugita catowe ku munsi w'imana igipolisi kivuga ko yiciwe ku birometero bike uvuye mu gisagara ca eldoret umukuru w'igipolisi muri ako karere stefan okal yabwiye itororokanizo ry'amakuru y'abafaransa afp ko abo bagabo babiri bafashwe kuba bafise imyaka iri hafi ya mirongo itatu avuga kandi ko ari abagizi ba nabi bakaruhariwe kandi bazwi avuga ko bamaze igihe bakora iterabwoba ku banyagihugu muri ako karere yongeye avuga ko bafatiwe hafi y'igisagara cya eldoret uwo mukuru w'igipolisi yabwiye afp ko umwe muri abo bagabo yafashwe afise imbugita ikekwa kuba ariyo yakoreshejwe mu bwicanyi bw'uwo munonotsi impamvu y'ubwo bwicanyi ntiramenyekana gushika ubu uwo munonosi yavukiye muri kenya yari afise ububangutsi mu mahiganwa y'amametero ibihumbi bitatu leta y'ubuyapani irasaba abaturage bayo baba mu burengerazuba kudasubirayo nyuma ya nyamutigita yateje imyuzure aho yanitanga ishaka ibiro vya leta bijejwe ibirere vyatangaje ko habaye nyamugigima zirenga cumi mu ibahari y'ubuyapani hafi yo ku nkengera z'igisagara ca ishikawa no mu turere turi hafi yaho mu masaha yo ku murango nyamugigima ikomeye cyane yari ifise uburemere bw'indwi n'ibice bitandatu yatumye haduka umuriro uhitana inyubakwa ziri mu burengero bw'izinga rya mbere rinini ry'icyo gihugu honshu ntibiramenyekana neza niba hari abantu bahitanywe n'icyo kiza canke abo baba barahakomerekeye umuvugizi wa leta hoshimasa hayasi yatangaje ko inzu zishika kuri zitandatu zasambuwe mu gihe abantu babuze ingene basohoka yongeye avuga ko umuriro wadutse mu gisagara ca wajima mu gacimbirika ishikawa watumye umuyaga nkuba ucika mu ngo zirenga ibihumbi mirongo itatu abategetsi bagabisha ko imyuzurire ikomeye ya tsunami ishobora gusubira kuba muri utwo turere
murakoze kuri amakuru avugwa hirya no hino ku isi aho yanitanga ishaka fide niyo ngabo na Eugenie Mukankushi mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu mu Rwanda mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo kwama naho ku mbuga za Facebook YouTube na Instagram aderesi yacu ni vewa radiyo yacu
iwanyu mu ntara
bwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
twongeye kubakira mu kiganiro iwanyu mu ntara kandi twongeye tubashimire mwe mu dufasha gutegura ibiganiro tubagezaho buri munsi muri kano kanya radiyo ijwi ry'amerika turareba ibyo tubafite muri uyu mwaka wa bibiri na makumyabiri n'ine mugenzi wacu Etienne karekezi uyobora ishami ry'ijwi ry'amerika ry'akarere k'ibiyaga bigari arabisobanurira mugenzi wacu diane nini nahazwe Etienne Karekezi ikaze ku ijwi rya Amerika ikirundi n'ikinyarwanda mutwara umwaka mwiza mwe n'umuryango wanyu tubifurije kuzororanirwa urakoze diane nawe nkwifurije umwaka mushya muhire bibiri makumyabiri na kane ndizera ko wasoje umwaka ushize neza yego nawe usozere neza namwe mwawusozere neza mutanga urundi neza Gatien cyane rwose diane tuwusoreza mu muryango mu baturanyi n'inshuti tuwukorana igihe cyose ni umunsi mukuru wabaye nk'umuco mu mibereho yacu hano muri washington dc nkaba nizera ko n'abatwumva muri uyu mwanya umwaka bawusoje neza kandi ko uyu mwaka dutangiye umwaka mushya umwaka urimo byinshi uzababera umwaka w'ubuzima bwiza n'amahoro ego nuko rero iminsi amajana atatu na mirongo itandatu n'itandatu niyo minsi yaranze umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu iyo minsi yaranzwe n'ibiganiro bitandukanye ku ijwi rya amerika kuva ku wa mbere gushika ku wa mungu nk'utwara kino gisata ivyo biganiro uruhara rw'abatwumviriza mubivuga kwiki vyagenze gutega etienne diane uruhare ni runini cyane ku batwumviriza nabikomojeho mbikomozaho kenshi ko abatwumviriza nibo iyi radiyo ibereyeho cyane cyane abadafite ijwi riranguruye ijwi ritagera kure twe ijwi ry'amerika niba hanini cyane twibandaho nibo tugarukaho aha ndavuga abantu bari mu giturage cya kure cyane abari ku mitumba iri kure yewe n'ahatagera amajwi asanzwe cyangwa se aya efemu akenshi abanyamakuru bacu bagerayo abo bose batwizera abo bose bumva ko amakuru yacu ari amakuru yo kwizerwa amakuru y'impamo cyane cyane bake abanyamakuru bacu babagendereye mwese tugira tuti mwarakoze mwarakoze cyane kuba mutuzana muri saro zanyu mukatuzana mu ngo zanyu mukatwakira mukaduha amakuru menshi muduha hari benshi bitanga batugezaho amakuru yabaye iwabo na mwese aho muri turabashimira ndavuga abaturage basanzwe ndavuga abana mwavuganyije ubundi diane kuri noheli abacuranzi abayobozi mu nzego zose turabizi ko mutwakiriye tuje tubagana tubasaba amakuru atandukanye mwese turabizi ko mufata umwanya uhagije bitari indi mpamvu niba tuba twumva ko ntabwo twishyura amafaranga na make duha amakuru bose babikora ku bushake babikora bumva neza ko bakorera abaturage bifuza ko babona amakuru by'ukuri kandi ni iby'agaciro cyane nk'uko mubivuze batwakira amasano yabo bakatwakira mu miduga yabo bafata ingendo tubaherekeza n'ubu hashobora kuba ariko abariko baratwumviza bari ku ngendo tubifurije kumererwa neza aho muri n'ijwi rya amerika none ga etienne ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane naho ku ijwi rya amerika abakunzi bacu mu kirundi no mu kinyarwanda agaseke mu bafitiye n'akahe agaseke diane mu kugira tuti twe turaje ubwo namwe rero abakunzi bacu muraje uyu mwaka by'umwihariko ufite amakuru menshi mwabyumvise muri congo amatora yabaye ejo bundi umukuru w'igihugu yatangajwe mu burundi hari impinduka nyinshi mu rwanda uyu mwaka hari byinshi byinshi byinshi hari amakuru menshi tubitezeho twizera ko muzadufasha kuyabagezaho aho muri hose rero turabategereje cyane cyane ariko by'umwihariko diane bavuganye n'abana mu cyumweru gishize abana bagira bati twifuza ko twabona umwanya uhagije kuri irya amerika natwe turabizirikana twifuza ko abana urubyiruko n'abandi bose bakoresha imbuga mpuzambaga imbuga ngarukabumenyi abakoresha za facebook abakoresha instagram abajya kuri twitter kenshi ariko namwe abaradiyo ntitubibagiwe na televiziyo ntitubibagiwe mwese nimwe twifuza ko uyu mwaka twakora ibiganiro bijyanye n'ibyo mwifuza kuri televiziyo bamwe muri mwe mudukurikira dufite ubufatanye n'amaradiyo n'amateleviziyo mu karere navuga nka flash tv ifata ikiganiro cyacu bungabunga ubuzima ikiganiro mukunda cyane ariko kandi ku rubyiruko no ku bana bakiri bato ariko n'abakuze nkawe diane ndetse natwe ntabwo twibagiwe izo mbuga niho amakuru niho ubumenyi bitangirwa nkaba nabatumira mwese abishoboye kwitabira izo mbuga turifuza rero kugira ngo tujye tunyuza amakuru yacu menshi kuri izo mbuga abenshi bahurira muri kino gihe bidasaba ko hari isaha runaka abantu bajya ku makuru aboko aho umuntu ari hose yajyaho akareba amakuru yifuza tuzafungura imiyoboro myinshi kuri izo mbuga abadushaka badusangeho duhurireho turebane amaso mu yandi ego etene karekezi nibutse ko mutwara igisata c'ikirundi n'ikinyarwanda ku ijwi rya amerika ndabashimire cyane ku buyobozi bwanyu nibwo bwaduteye intege mu biganiro twagiye dushikiriza bikanogera amatwi y'abatwumva twongere tubifuriza umwaka mwiza etene nanjye ndagushimiye mbonera umwanya kugira ngo nshimire abo dukorana bose hano washingitoni bagenzi bacu hano nabo bakoze byinshi muri uyu mwaka bakoze bitanze batizigama haba mu bushyuhe bukabije haba mu bukonje bukabije bose ndabashimiye namwe banyamakuru mudukoreraho muri hose mu karere no hirya no hino ku isi mfashe uyu mwanya namwe ngo bashimire ubwitange umurava n'ubuhanga ndetse n'ubushishozi mukorana mwese umwaka mushya muhire
mukomeje kuva radiyo y'ijwi ry'amerika tunyarukire i kigali turebe nuko bagenzi bacu badufasha buri munsi babyitwaramo ndi kumwe na eric bagira ubusa eric bagira ubusa umwaka mwiza umwaka mwiza nawe venuse nshimiyimana none rero mbwira uyu mwaka turangije mu rwego rwo gutara amakuru no kuyatangaza wakugendekeye ute
venuse nshimiyimana nakubwira ko umwaka turangije wagendekeye neza kandi na nabi bitewe n'uko umurimo wacu uteye uhora ari imvange ariko kandi ni ibintu udashobora kwinubira hamwe bigenda neza ubundi bikagenda nabi bitewe n'iyo miterere y'akazi nyine nicyo nakubwira yego ngaho mbwira mu nkuru wakoze wagenze u rwanda narakumvise uri karongi narakumvise uri rubavu wagiye kenshi mu majyepfo wagiye huye wagiye i nyanza uturebera uko izo manza zicibwa niyihe nkuru wakoze ikakunyura ikakugera ku mutima
bigoye venusi gerageza
kubera ko umuntu aba ari mu kazi akazi rimwe na rimwe mazemo igihe kumenya ngo byagenze gute reka ngo usubize nkubwira ngo ahenshi tubimenya bitewe na ya nkuru abantu barakumvishe wajya kubona ukabona bafashe telefone baraguhamagaye bati hariya byari byiza hariya byari bibi reka nkubwire rero inkuru navuga navuga idasanzwe ariko nanone ivangavanze ni inkuru y'aba bagabo bageze muri cumi n'umunani i rubavu bayoboraga amagereza baregwa ibikorwa by'iyicarubozo naragiye ntora n'umugabo witwa Emmanuel Ndagijimana bakunda kwita Peter uregwa ko urega abantu ko baramukoreye iyicarubozo mu bihumbi bibiri na makumyabiri ndamubaza byagenze gute mbere y'uko mpura nawe yari yambwiye ko afite ikibazo mbwira mugenzi wanjye ko yamufasha mugenzi wanjye abireba agira ubwoba ndavuga reka natsi imodoka njye kureba uyu muntu ngezeyo tugikubitana bari kunyishisha ariko ndamwibwira mwibwiye arambwira ngo kugira ngo mbanze nkubwire ko ibyo nkubwira ruguri ahita amanura ikabutura anyereka ikibuno ikibuno mbura ko nifata ndagerageza nshaka kurira fotora mfata videwo nitangaje ahantu kuri mbuga nkoranyambaga abantu bati ibi bintu ntabwo biba mu rwanda babwira biba mu rwanda bati aba bantu se babikoze barihinda babwira batangiye gufatwa barafunzwe ibyo rero sinzi niba navuga niba ari byiza sinzi niba navuga ko ari bibi ariko icyo abantu bavuze ni byiza ko babitangaje bikaba bigiye ahagaragara bwa mbere mu rwanda bemeye noneho ko iyicarubozo rihari iyo ni inkuru navuga ko ibindi abatwumva nabo bisobanurire Eric nigeze kukumva utangaza inkuru wari wagiye i nyanza uherekeje umwana w'umukobwa witwa mutsobekazi wabyawe n'umugabo witwa gakwaye wakomokaga hafi aho y'imugandamure cyangwa se ya mugambazi niwe wagiyewe n'uhaza ariko iyo nkuru igihe wayitangazaga ahura na mukuru we mukandekezi wayivuganye urukundo yivugana igishyika inkuru nk'izo ngizo zirimo urukundo zirimo ineza zitari izo ngizo z'abantu bahemukiye abandi abandi babashyira ku ngoyi iyo uzitangaje zo abantu bazumvise bakubwira iki
ah venuste niyo nkuru yaranshimishije ngiye kubona mbona abantu baribajije ni gute abantu baburana mu myaka mirongo itandatu n'ine ariko iyo nkuru ahantu yanshimishije ni ukubona iyo miryango mfatanije nawe ndetse n'ikipe ngari ijwi rya amerika iyo miryango yarahuye ni abantu bari barahunze muri za mirongo itanu n'icyenda bahura muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu mu guhura rero ikintu cyambabaje kandi cyananshimishije kubona umuntu w'umugore arira mu buzima hari ukuntu ngira nk'imunyamunya ariko iyo nsubije amaso inyuma ndyamye nka mu gitondo nkangutse hasubiramo ukuntu byari bimeze nanjye nararize ariko naje kubahuza numva ni ibintu byiza mutsobekazi ahura n'umuryango na nyuma nkajya amuhamagara ese bimeze gute muravugana bimeze gute noneho uwo wakwita mukuru we aravuga aya ni amaraso yacu baze natwe nk'umuryango ngiye guterana ndaza kumenya ikiza gukurikira ubwo rero icyo ni ikintu kigukora ku mutima ukabireba ukavuga uti nyamara nubwo ka kazi kacu hari abirwa badutera ndavuga amacumu cyangwa se amabuye abatuvuduka ka kazi kacu gashobora kuba hari abantu gafitiye akamaro nubwo sinzi umuhanga wavuze ngo aho kugira guverinoma imeze gutya itarimo itangazamakuru ahubwo nagira imeze gutya irimo itangazamakuru naje kubona rero ko itangazamakuru burya ni ingenzi uwabishaka atabishaka ahubwo ritabayeho sinzi uko isi yaba imeze nuko nabikubwira venuste itangazamakuru risagambe rikibagira ubusa umunyamakuru ijwi ry'amerika i kigali ndagushimye cyane kandi nkwifurije gukomeza gutangira umwaka neza uzawugiremo amahoro menshi niyo ya mbere
venuste nshimye imana nanjye ibyo unyifurije imana ibikube karindwi kandi uzarambire kubona ibyiza ndagushimiye cyane turacyari i kigali mu rwanda ndakira tiyerive ndayishimiye nawe ukorera igisata cy'ibiyaga bigari hano ku ijwi ry'amerika tiyerive ndayishimiye umwaka mwiza umwaka mwiza kuri twese venise nongeye kwishimira kukwakira hano mu kiganiro iwanyu mu ntara nkunda kukwakira kenshi buri saa saba ku isaha yo mu rwanda no mu burundi usamiranira hano ubwira abumva ijwi rya amerika mu rwanda no mu burundi naho mu karere inkuru nyinshi zishimishije nagiye mbibaza bagenzi bawe wowe uyu mwaka bibiri na makumyabiri n'itatu dushoje inkuru wakoze yagukoze ahantu ikakugera ku mutima n'iyihe yego murakoze cyane venise inkuru ubundi iyo dukora inkuru uba wumva nyine zigushimishije cyane iyo uri gukora inkuru wumva uba wishimira ko n'umuturage uri buyumve umunyagihugu nawe ari buyishimire cyane iyo inkuru utanayumva neza byanze bikunze n'umuturage ntabwo ari bo aba ari buyumve neza nk'uko rero ubimbajije nkunguye navuga ko inkuru yanshimishije cyane cyane mu zo nagiye nkora hari inkuru nakoze ivugamo perezida w'u Burundi yari arimo kuvuga ko ababajwe cyane no kumva oni ivuga ko abategetsi b'u Burundi aribo barya ibiturire kumva umukuru w'igihugu avuga ko oni n'iyindi miryango mpuzamahanga ivuga ko abategetsi b'u Burundi barya ibiturire nawe akabyemeza bumva nyine ko ari ikintu nyine gikomeye cyane niyo nkuru navuga ko iri mu zashimishije wakunze gukora inkuru nyinshi si izo ngizo gusa z'ibiturire wagiye mu buterere utubwira uko ibidukikije bibungwabungwa aho ngaho numvise inkuru nyinshi muri izo za muyinga za makamba za kayanza uvuga ukuntu abategarugori bitwara ari nabo wigeze ku nkuru wigeze gukoraho y'abantu abagore bakubita amabuye bagura bameze nk'abambura amatare bakora imirimo nk'iy'abagabo hari n'ababumba amatafari mbese abo ngabo iyo ugeze ahantu ugasanga abagore barakora imirimo nk'iy'abagabo aho ngaho mu burundi izo nkuru iyo zikora wowe zikuzanira ibihe byishimo
yego urakoze cyane na cyane cyane ko iyo nkura inkuru zirimo abakenyezi irimo igitsina gore ziba zishimishije cyane iyo wumva umuntu w'umudamu ubasha gukora ikintu cy'abagabo biba bishimishije cyane iyo nkora inkuru zirimo abadamu n'abakobwa babasha gukora ikintu gifadika cya kindi mu gihe cyashize twumva ko gikora abantu b'abagabo abantu bafite imbaraga bafite ingufu barumva bishimishije cyane nari ndimo kuvuga rero cyane ko nanjye ndi umudamu nakuze nkunda gukora bya bindi abantu bibaza ko bikorwa n'abagabo nakunze gukorana n'abantu b'abagabo kenshi nkoranye n'imirimo y'abagabo iyo rero nkoze ibintu nk'ibyo nkabona umugore ubasha ubasha
mureke mureke mureke nkunda abana uwo nguwo ndamuzi n'inshuti yanjye mureke nawe naje hano mu kiganiro kiramwana
yego nari ndimo kuvuga rero nti ukabona umudamu ubasha kugenda gusatura amabuye akajya hari n'iyo nakoze iyo abadamu bajya kuropora umucanga mu nyanzarake uba wumva bishimishije cyane umudamu akavuga ati njye mbasha gutunga umuryango ntabwo ntegereza yuko umugabo ari wowe uzana amafunguro atunga umuryango wumva ari ibintu bishimishije cyane tumwa tumwa kibondo tumwa tumwa
yego nuko rero biba bishimishije gukora inkuru z'abakenyezi biba bihimbaye cyane kumva umuntu ubasha kwihangira umurimo akibeshaho adategereje ko uwo bubakanye abiri buratunga urugo yego nagiye nkura rero inkuru nyinshi zitandukanye harimo abagize ibyago by'amazi urwaruka rwihangira imirimo rukabasha gukora ikintu gifadika n'uwakoze umuyaga nkuba ukora awuvana mu mazi mu kagezi k'amazi makamba ibyo bintu byose kumva ko hari umuntu ubasha gukora icyo kintu cyane ko benshi baba bazi ko ibyo bintu bikora abantu b'abazungu bafite ibikoresho bikomeye kumva rero hari umuntu ubasha gukora uwo mu burundi aba ari ikintu gikomeye cyane hari n'abanyarwanda n'abarundi bari hano mu rwanda bahunze nabo bagerageje kwihangira imirimo b'abakenyezi bagakora amasabuni bagakora ibintu bitandukanye kugira ngo babashe kudasabiriza mu rusengero navuga ko ibyo byose byashimishije mu nkuru nagiye nkora muri uyu mwaka wagize neza nanjye ndagushimira kimwe n'abumva n'abumva ijwi rya amerika na hano twese twese washington dc londres mu bwongereza aho turi hose tuba tukumva kandi dushima ibikorwa byawe mu kanya wamwumvise eric bagira ubusa yavuze yuko yakoze inkuru akumva akabona umugore urize bikamukora ahantu akagenda akajya kuryama bwa cya mu gitondo yakongera kubitekerezaho nawe akarira wowe nk'umudamu iyo ukoze inkuru iyo ubonye umugabo arira nawe birakuriza
murakoze cyane iyo gatoya rwose mu magambo makeya yego
yego iyo umuntu w'umugabo arize akorera amusozi hari aho uhura n'umuntu ukamuganiriza ukabona arifashe baravuga mu kirundi ngo amarira y'umugabo atemba ajya mu nda umugabo kugira ngo ubone amosozi yakorotse biba bikomeye ariko iyo yafashwe na emosiyo urabibona byanze bikunze icyo gihe rero ubona ko ikintu gikomeye ukavuga ati ibi bintu bibaho bibaho ko umuntu w'umugabo ashobora kureyajisa gutya ukabitekerezaho ukumva birakomeye
tiyarive ndayishimiye wakoze cyane kuza muri kino kiganiro iwanyu mu ntara nongeye kukwifuriza wowe n'icyo kibondo cyawe ndetse n'uwo mutware wawe n'undi uri aho ngaho iruhande mwese aho ngaho umuryango wawe mbifurije kuzagira umwaka mwiza umwaka w'amahoro ukomeze ubyare kandi wonkwe
murakoze cyane turabashimiye namwe mwese abo dukorana washington dc mugire umwaka mwiza n'amagara meza mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika undi twakira muri kino kiganiro ni desire hatungimana desire hatungimana umwaka mwiza umwaka mwiza venisite wowe uyu mwaka turangije mu rwego rw'itangazamakuru wakugendekeye ute
ni umwaka navuga ko wabaye mwiza umwaka mwiza kuko nawutanguye neza ndawusoza neza nta ngorane zahabaye nta burwayi ntaki navuga ko byagenze neza akazi kagenze neza nagakoze nk'uko amategeko abitegekanya nta ntambamyi nahuye ibyo nashaka narabironse hanyuma n'abo twategereza gukorana harimo wowe harimo n'abandi mukorana nka washington twarashoboye kuvugana neza inkuru zigatambuka hanyuma bidafite inzira nziza tukabirabira hamwe tukabikosora kugira nyine dutambutse ikintu kimeze neza navuga rero ko muri rusange ari umwaka wagenze neza mu kazi kanjye ka minsi yose mu nkuru wakoze narakumvise ugendagenda hirya aho hose mu rwanda ndetse wigeze no kujya ku mupaka w'u rwanda n'uburundi inkuru yagushimishije muri uyu mwaka wasangije abumva ijwi ry'amerika nawe ubwawe ukavuga uti iyi nkuru ndayikoze irahindura ibintu irahindura imitima ni inkuru inyuze n'iyihe
venisite ubivuze neza cyane njyewe ndi umurundi ariko ndi mu rwanda niho nkorera navuga yuko nk'uko bivuze ifungurwa ry'umupaka w'uburundi n'u rwanda ni inkuru nibaza ko yaryoheye abarundi iryohera abanyarwanda ni inkuru yatumye abarundi basubira kwidegembya bakava mu burundi bakaza mu rwanda ndavuga bafise amikoro make kuko abagenda n'indege bo barabikora ariko batangura kujabuka ukumva ko bafise umunezero ntangere bashyitse mu rwanda bakishima abanyarwanda bagiye mu burundi bakishima bigatuma rero imigenderanire y'ibihugu ni uvuga yuko ngira ari byo byonyine ku isi bisangiye ururimi kavukire basubira kugenderanira nk'uko byahora ni inkuru yanezereje cyane mu bijyanye n'imigenderanire ariko sinokwibagira yuko hari indi nkuru mu bijyanye n'ibyo nkunze gukora nyine ya siporo nayo yashimishije kubona umugwi wa dinamo wo mu burundi inyuma y'imyaka itatu bitabira barondera kuzojya mu gikombe mu nkino za basketball africa league bal bashobora kuronka itike yo gukina izo nkino ubwa mbere mu nyuma y'imyaka itatu birukanka inyuma y'iyo tike umugwi wa dinamo rero warabishyitse ko ukaba uzokina izo nkino ni ikintu gikomeye cyane mu iterambere rya siporo mu burundi novuga ko ari ibintu bikomeye cyane bihimbaye ariko muri siporo kandi sinoreka kuvuga ko abarundi batashimishijwe no kubona umugwi w'iserukiragihugu utsindwa ukabura itike yo kujya mu gikombe cya afurika kandi byarashoboka mbandanije muri uwo muryo w'inkuru zitagenze neza inkuru mperutse gukora mu mpera n'umwaka ni inkuru ibabaje cyane aho abantu barenga mirongo ibiri bagandaguwe muri kibitoke hanyuma umugwi witwa w'aba robert witwa leta tabaruka byemanga ukavuga ko atari uwabagandaga ukavuga ko wishe abasirikare ariko ko n'abasivili ashobora kugwa mu ntambara niyo nkuru yambabaje kuko kubona abantu barenga mirongo ibiri bapfa ni ibintu bibabaje cyane muri kino gihe muri kino kinjana tugezemwo navuga rero yuko mu kazi kacu ka misi yose hari ibinezera hari n'ibibabaza niko bigenda kandi byose tugeza kubishikiriza abarundi n'amakungu kugira babyumve bongere babimenye
desire hatungimana umunyamakuru w'ijwi ry'amerika i kigali wagize umwaka mwiza ndakwifuriza cyane nkomeje kuzagira umwaka mwiza bibiri na makumyabiri n'ine nawo ukawukoramo inkuru nziza izibabaje zizabe nkeya izishimishije zizabe nyinshi ngaho uzagira umwaka mwiza kandi umunsi mwiza
urakoze cyane venisite nawe umwaka mwiza nawe mukorana mwese hano dusoreje ikiganiro iwanyu mu ntara mbashimwe mwese kuba mwadukurikiye kandi mbifurije gutangira umwaka neza dore umugani uyu munsi umugabo yahiye mu itama ashyira mu rindi umunsi mwiza mwari kumwe na venusite nshimiyimana